turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti bakunzi muri kumwe natwe umuganiro by'uno munsi hano muri studio ya gatandatu muri kumwe na joe diane ninahazwe ngiye kuhashikiriza ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri mwebwe muri mu burundi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ry'ijwi rya amerika kuri mwebwe mutwumva muri mu rwanda turi kandi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya facebook yacu instagram na youtube ni voa radiyo yacu
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika iminsi yose ya gatatu muramenyereye ko ibyo tubayagira ari ukungene tubungabunga amagara yacu uno munsi rero muri muri isanga y'uno munsi turarabira hamwe ingene umuntu yofungura neza ku ngero zitandukanye kuva acihereza imfungurwa zitandukanye n'ingene ivyo bifungurwa biba vyateguwe mu guteka canke naho bikirimwa ifumbire rikwiye gukoreshwa ingene ribwirijwe kuba rimeze ingaburo kama turaza kuzigaruka ko nazo nyene turabira hamwe nimba zikenewe kugira ngo umuntu azihereze na nziza uko zimeze uza kudufasha kwishura utubazo dutandukanye mufise ni hakizimana peter ni umuhinga n'umujenama mu byo gufungura neza akorera mu kigo dinofarm international i kigali mu rwanda iki kigo citaho imirire n'uburimyi kikongera kigafasha abantu gufungura neza biciye mu kwirinda indwara ziterwa no gufungura nabi peter ikaze ku ijwi rya amerika mwakoze kwitaba ubutumire bwacu
murakoze murakoze cyane diane ego uh, ikigo cyanyu ndagice ku masonga mu byo mukora ni ukuvuga ko mukorera mu burimyi mukongera mugakorera no mu mfungurwa zimaze guheza kurima
ni ukuvuga dukora ku bintu bijyanye n'uburimyi mu bijyanye n'uburimyi tugira inyongeramusaruro cyangwa ifu inyongeramusaruro y'umwimerere mu kinyarwanda cyangwa ifumbire kama mu kirundi abarimyi bashobora kwifashisha abarimyi cyangwa abahinzi bashobora kwifashisha mu guhinga ku buryo wakwizera ko ibyo wariye nta ngaruka bishobora kugira ku buzima bw'umuntu naho mu bijyanye no kubungabunga amagara y'abantu aho tugira dutanga ubujyanama ku mirire aho dufasha abantu kwigisha abantu uburyo barya indyo yuzuye uburyo barya neza zikabatera uburwayi bikabafasha kwirinda uburwayi butandukanye cyane cyane nk'indwara zitandura ziterwa n'imirire tukongera kandi icyo kigo kikagira n'ingaburo kama cyangwa inyunganiramirire icyo bita food supplement mu cyongereza zishobora gufasha abantu mu kuza kunganira ya mirire yacu akenshi tuza kureba mu kanya turi buryo iyo mirire akenshi usanga bigoranye kugira ngo abantu bayikurikize kuko akenshi nubwo tubyigisha kenshi ariko uracyasanga tugifite ibibazo by'igwingira ry'abana ibibazo by'izo ndwara zo guterwa n'imirire ibyo byose rero urumva ko tuba twabitekerejeho icyo kigo kikaba gifasha abantu kugira ngo babashe kwita ku buzima cyangwa ku magara yabo hanyuma ni benshi baza babitura bafise ibibazo byo gufungura nabi bafise izo ndwara zituruka gufungura nabi mu kigo cyanyu gapita
cyane rwose turabafite dufite abantu benshi bafite indwara ziterwa no gufungura nabi harimo nk'abantu baba bafite ibibazo bya bya diyabete umuvuduko ukabije w'amaraso abantu bafite ibibazo bijyanye n'umubyibuho ukabije obezite kuko akenshi nanone uzasanga abantu abantu bashobora gufungura abantu benshi hari igihe bafungura bazi ko bari kurya neza nyamara bari kwicukurira imva ariko mbivuga ugasanga hari amafunguro cyangwa ibiribwa uri gufata kenshi ejo bundi bikaba byaza gutera kugira umubyibuho ukabije tugira n'abantu usanga kandi nabwo hari n'abo usanga none bafite n'ikibazo cyo kunanuka bikabije ba bantu usanga abo ngabo nabo nibo baza naho twaba twabaha za ngaburo za nyunganira n'ibiri cyangwa inyongera n'ishobora gutuma noneho babasha kuba bakongera ibiro bakaba bagera ku bagira ibipimo bikwiye cyangwa ibyo bita benayi ni igipimo tujya dukoresha tureba niba ibiro by'umuntu bingana n'uburebure bwe ku buryo agera ku gipimo kiri norumare ibyo byose rero usanga izo ngaburo zibikoraho n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye biba byatewe n'imirire ukunda gusanga abo bantu tubafite kenshi cyane batugana kandi binarangira aho nyuma yo kuba twabahana izo ngaburo akenshi uzasanga tubaha n'inama z'imirire amarejime tukabakorera amamiri pani y'uko bagomba ibyo bagomba gufungura ibyo bagomba guteka tukabaha inama tuti mbere y'uko mbere yo kujya guhaha mbere yo guteka jya ubanze ugire abantu baza abantu bazobereye mu bintu by'imirire tugira abanutritioniste tugira abajyanama mu abahefu adivayiza cyangwa abahefu koci mu bintu by'ubuzima ku buryo bakwereka bati bati ukwiriye kujya urya ibi ngibi bitewe n'ubuzima bwawe mbere dufate nk'urugero nka mbere yo kurya ifuka yo kunywa isukari wagombye kumenya ese mu mubiri ubona ufite isukari ingana gute ibyo byose rusanga izo nama zose tuzitanga
hanyuma rero gapita reka dutangurire kuri ibi by'ifumbire hajya ifumbire hari ibyo gucagura ifumbire no kuyitayicagura ngo ibe nziza cyangwa itaba nziza uko imeze kose biza gutuma igiterwa hari icyo bikora ku gitego
ni ukuvuga ibintu bijyanye n'amafumbire rero dufate wenda nka hano iwacu mu rwanda n'andi buvuge cyane ubusanzwe hari amafumbire tumenyereye dukunze no gukoresha harimo amaprodishimike cyangwa ibinyabutabire dukunze kwita imvaruganda ni amafumbire turayakoresha cyane turanayakeneye kubera ko ubutaka bwacu cyane inaha muri afurika no mu rwanda muri rusange bwararwaye buba bwarashari usanga buyakeneye cyane ariko ntabwo tuba twirengagije ko ziriya fumbire rimwe na rimwe usanga atari nziza wenda kuri bya bihingwa kuko akenshi usanga iyo tubifunguye wenda bishobora kuba byagira ingaruka zimwe na zimwe yatugira ariko nanone urebye nayo arakenewe kuko turamutse tuyaretse dushobora kuba twagira uburyo kuba twakwicwa n'inzara ariko ni urwego noneho ikigo cyacu cyaje kuzana indi nyongeramusaruro ishobora kunganira ya mafumbire ku buryo nk'abarimyi dukorana ntabwo tubabwira ngo bareke ziriya fumbire wenda zirimo ya maprodishimike ariko tubabwira kugabanya tubabwira kugabanya niba utangiye gukoresha iyo nyongeramusaruro yacu tugira inyongeramusaruro yitwa diyayigoro ni ifumbire isukika y'umwimerere iterwa ku mababi akenshi rero uri kuyikoresha bisaba ko ugabanya imvaruganda no kongeramo iy'umwimerere usanga rero bifasha cyane nk'abarimyi cyangwa abahinzi nk'abagira hari nk'ahantu usigaye ujya ugasanga barakobirisha ngo turashaka ibintu biri oruganike ibintu byahingishijwe amafumbire kama nk'abahinzi rero bagerageje kuyakunda gusanga bibafasha ku isoko cyane birabafasha cyane nk'abohereza hanze ikunda kubafasha cyane kandi ikongera n'umusaruro ku rwego hejuru ariko cyane icyo twibandaho cyane ni ukubungabunga amagara kugira ngo tugabanye wenda za ngaruka nka kuba zaterwa n'aya mafumbire arimo ibinyabutabire aba abantu barima bahinga biroroha ko bayaronka amafaranga agugwa ni amafaranga ashobora kuronka bose
urebye urebye uburyo bihagaze ku muntu ubashije kubyumva kuko izo fumbire kama zacu zikorwa na kino kigo dinafaruma ziva muri malezi ariho kino kigo gituruka izo fumbire rero kenshi usanga nta hariho ushobora kubwira ngo zirazimbye cyangwa zirahenze ariko ku muntu amaze kubyumva amaze kuyisobanukirwa uburyo itanga umusaruro uburyo ushobora kwiyongera uzasanga kenshi abasha kuyikoresha ariko unabaze unabaze usanga zitazimbye cyane byaterwa n'uko wayisiguriye umuntu ko wayisiguriye umurimyi abasha kuba yabyumva neza kurushaho akaba yabasha kugerageza kuba yayigura kuko akenshi akabanza akareba inyungu azakuramo kuko nanone ntabwo wakunguka utagize icyo ushora ntabwo biba bishoboka niyo mpamvu akenshi rero uzasanga wabashije kuyumva barayigura ku bwinshi rwose
mufise ubwoko bungahe bw'iyo fumbire ni ni ubwoko bumwe
Eh, tugira ubwoko bumwe Eh.
eh, ariko ni ubwoko bumwe yose iba yitwa diayigoro ariko zigira ibice bibiri hari diayigoro red ah, na diayigoro green ubwo ni icyatsi kibisi n'umutuku Ah, kenshi rero uzasanga iyo y'icyatsi kibisi wenda reka nse nkuyizisobanuraho gatoya wenda abarimyi badukurikiye bashobora kuyisobanukirwa eh, bakaba bayimenyaho amakuru Eh, cyane ibihugu byinshi turahakorera muri afurika memo no mu burundi turahakorera tuhagira icyicaro za bujumbura gitega nabo bashobora kuba bagenda bakabasobanura byimbitseho ariko eh, y'icyatsi kibisi eh, kwanza iyo fumbire bayikamura mu, mu, mu cyatsi cyitwa ah, acadian seaweed ni icyatsi kiboneka mu mazi mu nyanja baragikamura iyo kikiri gito rero bagikuramo biyayigoro y'icyatsi kibisi cyamara kwera bakagikamuramo biyayigoro y'umutuku cyangwa redi cyangwa ruje noneho icyatsi kibisi rero akamaro kayo ni ugushishisha ni ugushishisha igihingwa ni ugukuza igihingwa eh, bigatuma kitarwaragurika kuko akenshi uzasanga biyayigoro yo ah, ifite am- ifite iry'iki intungagihingwa nyinshi kurenza andi mafumbire kuko uzasanga ari ikimera gikenera byinshi wenda abantu b'abahinga mu bintu bi- bi- bi- by'u- by'uburimyi bo barabizi cyane nk'abagoronome eh, eh, ibyo ikimera gikenera kugira ngo cye ariko wenda navuga nko kuri diyayiburo yo uzasangamo ah, i- i- icyo bita imyunyungugu hari imyunyungugu eh, iboneka ku bwinshi n'iboneka mu bukeya ihagije ku kimera hakabamo icyo bita aside yunike nayo ikimera kirayikenera cyane memo n'ubutaka bu- i- ifasha n'ubu- i- iyi aside yunike ifasha n'ubutaka kuba bwabasha kubika amazi ikindi hakabamo n'imisemburo hari imisemburo itatu ikimera gikenera igiye itandukanye harimo eh, iyitwa sitokinisi jibeyinisi iyo yose rero uzasanga ku, ku gihingwa iba ari sawa cyane noneho ubwo tuyitera icyatsi tugitera ibihingwa bikiva mu butaka bigeze ku mababi abiri niho dutangira kuyitera tukayitera ku mababi urayifungura ukayivanga n'amazi hari ibipimo byagenwe ubwo uje ku muhi- murimyi cyangwa umuhinzi uje kuyigura turamusobanura bitewe n'igihingwa icyo ari cyo tukamenya ngo uravanga mu bipimo bingana gutya na gutya then noneho ukagenda ugafuhera ku- kuri ya mababi iterwa mu gitondo ah, akazuba katarava na nyuma ya saa kumi n'imwe ryahumbye kuko ari u- ari umwimerere cyangwa ari kama ikinya izuba ikindi ari amasaha nibwo ikimera cyangwa ikibabi kiba cyafungutse ikibabi ki- icyo bita sitomate kiba cyabashije gufunguka tubasha kuba twayiteraho ikinjira mu kimera noneho ibihingwa iyo bigeze ku ruyange uruyange rwo ni ururabo sinzi mu kirundi ukuntu ajya amashurwe atanguye kuza ngira ngo ngira na Okay, amashugwe ya Eh.
Ya, iyo bigezeho noneho tuba duhinga tugatera diyayigoro y'umutuku akamaro k'umutuku rero ni ugutuma ibihingwa ah, eh, eh, eh, uruyange cyangwa ayo mashugwe cyangwa ururabo rudahunguka Ah, abarimyi badukurikiye barabizi hari igihe kigera ukajya ubona ukabona uruyange cyangwa uru- uru rurabo rurahungukira hasi cyangwa ukabona imbuto cyangwa ibitumbwe birihungura biteza icyo gihe rero ibasha guteraho iy'umutuku ituma rwa ruyange rudahunguka igatuma eh, za mbuto zitihungura Eh, iyo nayo uyikoresha ku bihingwa bigeze ku ruyange ariko nk'ibinyabijumba ibinyabijumba byo byo eh, nabyo tukoresha icyatsi bikiri bitoya byagera cya gihe cy'uruyange cyangwa cyo gutangira gushora imizi naho turagenda tugatera umutuku umutuku utuma imizi iba miremire kandi ntibore Ah, cyakoza nko ku nsina insina ngo rebanani barazizi cyangwa ibitoki ah, aho tuko- tuzi- tuyitera idafunguye kuko dukoresha urushinge uh, seringi ufata dufata sesi eshanu tukenjegita mu mutumba w'insina ubwo ku nsina zikiri ntoya tuzitera icyatsi zitegura kwana cyangwa gutu- ku- gutanga igitoki tukazitera itukura Ah, ikindi ah, iyi fumbire kama ya diyayigoro ah, ikunda ituma ibihingwa bitarwaragurika kuko iba yabonye intungagihingwa ni nk'indyo yuzuye ku muntu nayo tuzi buze kurebaho Ah, ibihingwa eh, biba byabashije kubona ibigitunga bihagije ntibibashe ku- ntibirwaragurike Ah, ikindi ifasha ubutaka kongera gusubirana ituma ubutaka bwongera bukaba bushya ku muntu uri kuyikoresha iyo ari kurima Mm, nuko rero ah, mu kanya turaca tuja mu gice ca kabiri muce mutubwira rero ingene umuntu akwiye gufungura ivyo bifungurwa ingene akwiye kubitora ariko reka ntitwisangize ijambo tubanze tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika bafise ibibazo bitandukanye turahera kuri jean long jean long ikaze ku ijwi rya amerika jean longo uratwumva
yego ndabumva amakuru ga jean longo
amakuru ni meza eh uherereye he
Ni indera aho bita ku mukubiri Havu- havugwa amakingaho i kigali
tumeze neza nta kibazo izuba ni ryinshi imyaka yarumye mu gice duhita yo mu cy'ubuhinzi hano indera Ya- yumye gute byavuye kuki
yaturutse ku zuba ryinshi Eh, uh, turagutum- turagutumiriye uwu- uwumenyereye n'ibyo by'uburimyi n'iki ura- u- duge ku ijambo babaza akabazo kawe kaba ku gufungura canke ku vyerekeye uburimyi
Eh, ndabyumva kabisa Mm, Nge- wenda ikibazo ngewe namubaza ni ikijyanye na- n'ibyo n'iby'imirire wenda ku buryo uburyo umuntu yafata indyo yuzuye cyangwa se eh,
ku ubwo buryo- rero ubwo buryo indyo yuzuye ibiryo byaba bigize kugira ngo umuntu atazahura n'izo ndwara zitandura cyangwa se kuki tubona abantu bamwe na bamwe wenda bagize ibyo bafite byo kurya baba bafite ikibazo cy'izo ndwara kandi aribo bantu bagakwiye nibura kubasha ku- kubona ibyo byo kurya byuzuye kandi cyangwa se tugasanga nk'abantu batuye nko mu nce z'icyaro nibo batahura n'izo ndwara byaba biterwa n'iki Mm.
Eh, wenda se ikindi kibazo namubaza ni- ni ni gute umuntu yategura indyo yuzuye kugira ngo amenye ko izo ndwara atazahura nazo murakoze ibibazo byanjye byariye urakoze jean long
yego yego peter urumvise utubazo twa jean long
Eh, eh, ikibazo cye ni ibibazo byiza biragenda binatwinjiza mu bintu bijyanye eh, no kurya neza Eh.
no kuba umuntu yabasha uburyo indyo umuntu yagombye gufata akaba yatuma bimurinda indwara zitandukanye Mhm.
birahita binatwinjiza mu- muri cya gice cya kabiri wari umaze kubwira abadukurikiye yego Eh, hari aho yarabajije ati kuki turi kubona abantu batunze abantu bifite aribo bari guhura ni- n'indwara zitandura cyane nibyo nari nigeze kuvugaho ngitangira mvuga nti, eh, a- abantu benshi hari igihe bibwira ko bari kurya neza nyamara bari kwicukurira imva Mm, na- na- na- hari akantu navugaho hari umuhanga hari umuhanga ba- bajya batubwira mu mateka wigeze kuvuga ngo turi ibyo turya tukaba n'igihe tubirira bivuze ko ibyo turi gufungura cyangwa ibyo turi kurya ubu ngubu cyangwa uyu munsi nibyo biri kugena ahazaza hacu nibyo bigena ubuzima tuzabamo mu minsi iri imbere mm, Ah, ah, ikindi n'igihe tu- n'igihe rero du- turira amafunguro nabyo bigira ingaruka ku buzima bwacu turaza na- mu kanya ndaje nabyo ndabyinjiramo tureba amasaha meza abura yo gufungura cyangwa yo kurya kuko eh, tu- tubona ko nk'abantu barya mu kajagari barya buri kanya nabyo bigira ingaruka ku buzima bwacu turaza kubivugaho Mm.
ariko reka tubanze turebe eh, nsubiza n'ikibazo cy'umukunzi w'ijwi ry'amerika Ah, ubundi kenshi cyangwa dukunda kubyigisha kenshi dusaba abantu kurya nibura kurya indyo yuzuye Eh, indyo yuzuye cyangwa arima kompe iyo ikaba imeze gute
sori iyo iyo ndya yuzuye ikaba imeze gute
Ah, indyo yuzuye reka tuhite tureba n'ibiyigize Yego.
Eh, indyo yuzuye eh, igizwe ni- ni- n'amafu- ni- n'amafunguro ari mu bice bitatu Mhm.
Eh, harimo ah, harimo ibitera imbaraga cyangwa ingufu hakazamo ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara mu bitera imbaraga rero n'ibitera ingufu niho tuzasangamo amafunguro yiganjemo ibintu twita ibinyamafufu mu kinyarwanda Ah, eh, cyangwa ibinyabijumba ibinyabijumba ubwo turasangamo ibijumba dusangemo imyumbati dusangemo ibikoro dusangemo amateke eh, dusangemo ibirayi ibyo byose bibarirwa mu bintu bitera ingufu umubiri naho naho mu bitera im- na- mu- mu- mu byubaka umubiri noneho turaza gusangamo eh, ibinyampeke ibinyampeke cyangwa n'ibinyamisogwe ubwo mu binyamisogwe dusangamo amashaza dusangamo ibishyimbo ah, dushobora gusangamo n'inyama inyama zibarirwa mu bishobora gufasha umubiri kuwubaka ah, dusangamo i- ingano tugasangamo umuceri ibyo byose bibarizwa noneho mu byubaka umubiri mu birinda indwara ho tuzasangamo ah, imboga n'imbuto imboga n'imbuto ibyo ibyo bintu bigize indyo yuzuye ni ibintu byoroshye kubibona pe ariko ugasanga akenshi abantu baki- tukibaza tuti bino bintu uko byoroshye kubibona tukaba turi kubona abantu barwara i- i- indwara zi- i- zitandura ziterwa n'imirire tukaba turi kubona abana bagwingira Ah, ugasanga abana baragwingiye sinzi ingene mu kirundi babyita kugwingira kw'abana ni ariko ni na ku eh, yego ni na ah, malnutrition ego niko ni ugasanga bafise nka kwashi canke ah, amagara yabo Yes, bigabone eh yes. Yes. ukibaza ese ibi bintu ba- bi- biba bigoye Mu- mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bigoye nko mu rwanda leta yacu eh, iradufasha cyane eh, igakora ubukangurambaga eh, natwe dukora uko dushoboye mu ku- mu gusobanurira abaturage eh, uburyo bashobora gufata iyo ndyo yuzuye Eh, leta y'u rwanda eh, yashyizeho n'uburyo eh, abantu bita abajyanama b'ubuzima baba eh, mu midugudu mu tugari tugiye dutandukanye babyigisha amaradiyo arabyigisha eh, minisiteri y'ubuzima ntako baba batagize ariko baravuga turacyafite icyo kibazo birasaba guhozaho rero kuko turi gusanga ikibazo gishobora kuba kiri mu myumvire kuko abantu benshi usanga bavuga ngo ngo ibyo indyo yuzuye ngo ni ibintu ngo bigoye ngo ni ibintu ngo ngo by'abantu ngo bifite ariko si ko bimeze kuko eh, wenda nko- akarorero nko mu rwanda hari uburyo bagiye bashyiraho muri buri rugo bakarubwiriza kuba rwagira akarima eh, twita akarima k'igikoni ni akarima uba ufite mu rugo gatoya ariko ukaba wamenya ngo mfitemo imboga runaka mfitemo amashu mfitemo dodo mfitemo iki mfitemo iki ibyo rero ugasanga nabyo bishobora gufasha muri ya ndyo yuzuye ariko Eh, ikindi eh, kijya kibaho wenda amakosa none abantu tujya twumva ko no mu buryo bwo gutegura ariya mafunguro no mu mitegurire y'amafunguro hari amakosa abantu bakora ugasanga nanone eh, ya makosa atumye duhura na za ndwara nk'urugero eh, dufata urugero byaba byiza muri biriya bintu bigize ibyo yuzuye muri bya binyabijumba twavugaga biri mu mu bitera imbaraga umubiri cyangwa ingufu eh, biriya binyamafufu cyangwa ibinyabijumba tubitetse tutabishyize mu mavuta bishobora kuba byiza cyane Amavuta, Gusa ntabwo bivuze ko eh, umuntu- u- mm.
ntabwo biba bisobanuye ko umuntu ari- yego hama amavuta nayo ntaza gukenerwa muri uyo mubiri w'umuntu yes nibyo nibyo nari ngezeho Eh.
ntabwo biba bisobanuye yuko umuntu a- a- a- ashobora kutarya wenda ama- amavuta amavuta umubiri urayakenera ariko uyakeneye ku kigero kingana gite Hara- hari umuntu ugasanga umuntu ahera ku wa mbere agejeje ku cyumweru atarasiba amavuta kandi nabwo akarya amavuta y'indengakamere ugasanga umuntu amaze ukwezi atarasiba amavuta niyo mpamvu ibyo byose ariyo mpamvu ari byiza kujya eh, begera abajyanama b'ubuzima bakegera abahinga mu by'imirire abanitisionisite ngo bamenyere ngo ese ukeneye kurya amavuta kangahe bitewe n'umubiri wawe bitewe na hari n'ababishoboye bagenda bakanipimisha bakamenya ngo ese mu mubiri ufitemo koresitoro ingana gute kugira ngo ubone kurya amavuta birafasha cyane ukamenya uti wenda mu cyumweru nshobora kuryamo amavuta wenda kane cyangwa gatatu indi minsi bya binyabijumba nkabirya bitogosheje niho uzasanga bishobora gufasha umuntu cyane nemwe na za mboga tu- tujye ku biteye kubirinda indwara nko ku bintu birinda indwara eh, imboga eh, cyangwa imbuto Reka- reka uzasanga turaza- imboga reka- nziza ari imboga zisa- zisaruwe ako kanya Peter.
zisaruwe uwo munsi Mm, peter udutunge udutunge ibi- ibi- ico- turaza guca tukigaruka ko izo mboga nziza canke ivyo kurya vyiza tubanze dusubire gato ku murongo wa Yes.
telefone alasane uratwumva
rero nabumva alasane uherereye he
Mbe- mbereye mu gihugu cya zambiya aho zambia havugwa make
Eh, zambiya hameze neza kabisa Mm, iryo zina alasane wataha none ni rwawe canke wararyitijeje
Eh, narabyitije waryitijije kubera
Eh, byarandyoheye ko harimo perezida wo muri cote d'ivoire igihe yaza ku butegetsi rero byameze nk'ibigorana icyo mbona ko umwana yitwa izina ryiwe Ah. nuko rero akabazo kawe
akabazo kanjye nari mfite Mhm.
nagomba kubaza uwo mutumire wacu nagomba kubaza nk'ibitungwa nk'umuntu ashobora gufungura ko ari ibitungwa umuntu ashobora gufungura akanyura akabibyibuha n'ibitungwa umuntu ashobora gufungura yewe ntabyibuhe rero ndashaka antandukanyiriza ibitungwa umuntu ashobora gufungura binyaruta- binyaruta gu- binyaruta kugira ngo umuntu abyibuhe n'ibyo umuntu ashobora nta- antangaze kubyibuha Mm.
Eh, nicyo kibazo nari mfite urakoze alasane wataha ngaho muri zambia
Eh, ego peter ariko urumvise nawe muragize neza ego urumvise akabazo ka Mm.
alasane muri zambi nakumvise akabazo ka arasani watara kuva muri zambiya Mhm.
Eh, aragira ati ushobora kumbwira ngo imfunguro umuntu ashobora gufata zikamurinda kubyibuha ah, ndetse niba ashobora kureka ibyo ni muri rusange cyangwa anje na redo tubwira abantu kurya indyo yuzuye noneho ibindi byose rero bishobora gufasha umuntu nk'amarejime biba byiza ashoboye kuba ashobora kwegera umuntu kuko mu gutanga rejime hari ibintu bigenderwaho hari bya bipimo tubanza kuba twafata ah, tukamenya ese ari ari ku kihe gipimo cya ya bemayi mugeze kuvugaho bemayi cya gipimo ni body max index dushobora kubanza tukamenya ngo uyu muntu ari normal ese uyu muntu ari muri underweight uyu muntu ari overweight uyu muntu ari afite obesite ibyo byose bidufasha kuba twamenyera umuntu ngo wafata ayahe mafunguro ariko ubaye uri normal muri rusange tugusaba nibura kwitwararika kugira disipurine mu mirire ukaba wafata ya ndyo yuzuye ukirinda kuryagagura kurya kenshi hari abantu barya buri kanya buri kanya buri kanya ikindi ukagerageza kunywa amazi ahagije ubwo ibyo byose bigendana n'ibipimo ufite byaba ibiro byawe ah, hari n'aho bisaba ko twanamenya gurupe sange yawe urumva rero akenshi byaba byiza yegereye wenda umuntu umwegereye kuko sinzi kugira ngo mukore regime hari ibijyanye umuntu abanza gufata nareka nyite nka consultation orale nabanza kumukorera Eh, ariko eh, birashoboka cyane birashoboka kwegera umuhinga aho atuye mu by'imirire akagufasha abanje kukumenyera bya bipimo runaka kugira kuko bi- bituma abigenderaho amenya ngo ngo ese ndagu- nda- nda- nda- ndagukura kuzi- ku yahe mafunguro nasige ku yahe urumva ibyo byose bishobora gukenerwa
ego turafise na ah, thierry kwizera thierry kaze
murakoze Eh, uherehega thierry
Eh, ndi bujumbura mu burundi n'amukirizi mutumire Eh, arakumva ibujumbura havugwa make
ni amahoro akavura niko kahejeje kugwa ubu ni sawa Eh,
ego na nifite akabazo nagomba kubaza uyu mutumire mhm.
utubazo twanje n'utubazo tubiri duga kwijambo
ego baravuga ku bintu bijanye n'impungwa z'umuntu afise ingwara y'igisukari donc kuko ari ari ibijanye no gufungura neza nagomba ndamubaze nk'imfungurwa ziza ku muntu afise ingwara y'igisukari Mhm.
ikindi cya kabiri ubu baravuga ati regliside ko zishobora ku- regli- ko ko ashobora gufungura imigwi n'imiburiburi itatu y'imfungurwa regliside nagomba mfatire ku magliside cyane cyane regliside tugiye nko ku kijumbu nk'ikijumbu kino mu burundi n'icyo hiyo muri etazini esike rezendisi girisemike usanga ari nka zimwe icya gatatu nashaka kumubaza ku kintu kijyanye n'ibyamwa esike umudiyabetike aremerewe gufungura ibyamwa utubazo twanjye twarutwe murakoze Mm, urakoze thierry
Ah.
ego peter utubazo twa thierry bujumbura peter
Ewe, ndi kuvuga nti nyibutsa iryam- iryamwa iryamwa mu ikirundi cyanjye ni gikeya I- ivyamwa ni Wamfasha.
um, ivyamwa ni um, imbuto les fruits Eh, Eh, imbuto mm.
ya refuye ego okay ya ni ukuvuga ah, imbuto ah, ku muntu ufite diyabete nazo hari imbuto ah, ntabwo imbuto ah, ntabwo imbuto zose aba zemerewe ntabwo umudiyabetike imbuto zose aba zemerewe Eh, hari imbuto nziza ku bantu ku bantu bagira ikibazo cya diyabete cyangwa isukari nyinshi hari n'imbuto noneho eh, baba batemerewe ubwo ibyo byose urumva ni bya bintu uzasanga bisha- bigendana no kuba wegereye wa muganga wawe cyangwa wa munitisionisite wawe ushobora kugufasha akamenya ngo ese imbuto nziza ni izihe bigendanye na diyabete yanjye n'urwego iriho ariko imbuto zose ntabwo ari ko umudiyabetike azemerewe hari imbuto nziza ku mudiyabetike hari n'imbuto aba atemerewe kuko eh, zishobora kuba eh, zishobora kuba zazamura ya sukari nk'akarorero ushobora gusanga buriya nk'abantu nk'ama- nk'amaji amajuisi eh, cyangwa imitobe n'imbuto imitobe Mhm.
akenshi du- du- hari ubwo dukonseye abantu gufata gufata imbuto kurusha gufata ah, gufata uruvangitirane rwa rw- rw- noneho rw'umutobe wazo ibyo byose rero urumva ni ibintu bishobora kuba byagendana ah, n'ibipimo afite bya ya diyabete n'umuntu umukurikirana akaba yamumenyera ngo eh, kubera urwego bigeze ushobora gufata izi mbuto ariko izi ntushobora kuzifata ariko icyo namuhanura ni uko imbuto zose atari ko abadiyabetike zose baba bazemerewe Mm. hanyuma akabazo yabajije navyo ku bifungurwa ntanganguvu um, avuga ati none nk'ikijumbu yashatse kumenya yuko nguko kiba kihari ngaho mu i- mu bihugu bitandukanye vyose biza bigira akamaro co kimwe numvise uko ikibazo cowe cari gihagaze
icyo numva ni uko byose oke sadepa wenda ni uko yaratanze urugero wenda yavuga ikijumba kiri muri bino bihugu byacu wenda n'icyo muri amerika atanze urugero ariko byose ni ibijumba muri rusange byose ni ibijumba muri rusange kereka bibaye hari ubundi buryo wenda baba babi babitunganije wenda cyangwa babitubuye bigashyirwamo ibindi bintu runaka ariko ibijumba ni bimwe muri rusange iyo na ya fumbire watangura kutubwira kare ntishobora guhindura imyimerere y'ikijumba ugasanga nk'uwakoresheje ifumbire y'amase undi agakoresha ifumbire yindi biza bitandukanye ku kamaro bigira ku mubiri w'umuntu bivanye ku ifumbire ntacyo bihindura
cyane rwose birafasha urumva ibyiza ni ibyo byaba byahinzwe hifashishijwe ya fumbire kama yaba iyo ngiyo iriya y'amase yo twita imborera cyangwa by'akarusho ukaba wabashije kubona ya fumbire yacu navugaga y'umwimerere ya diyayigoro ishobora gufasha cyane kurusha kuba wafata ibyo bindi byagiyeho ayandi mafumbire murakoze cyane turase na ruwi ku yindi murongo wa telefone ruwi ikaze ku ijwi ry'amerika ego uhererega ruwi
yemberereye mu burundi mu ntara ya muyinga komine butihinda aho i butihinda havugwa make
ni amahoro n'umutekano mwiza akabazo kawe
akabazo kanjye nashaka amenye ibyo bitungurwa umuntu ashobora gufungura kugira ashobore kugira amagara meza
ugume ku murongo akwishure yari yakavuze ko gato ariko kubera ko mu burundi tudafite imirongo kubera ko tudafite imirongo ya telefone biratugora ko batwumva kubera ko tudafite imirongo ya fm hariho abadufatira mu mvahe no mu njahe umwishure n'ingoga pita amajambo make
ngira ngo nibyo n'ubundi nari nagarutseho mbere niba yari yadukurikiye ni ngombwa cyangwa ni byiza gufata iya ndyo yuzuye harimo kompe ikurikije bya bice bitatu byose twavuze kandi ukabifata kenshi kandi ku gipimo gikwiye birafasha cyane sinzi nawe nakongera wenda nkabimusubiriramo ari amafu yego
duka ku ijambo pita turakumva
sinzi niba numva nakongera nkamusubiriramo ibi bya bintu bigize indyo yuzuye muri make
ukabimenya ukaba ugomba ko ku isahane yawe isahane yawe afiyete yawe buri gihe ntihabureho biriya bwoko butatu bw'ibifunguro harimo bya bitera ingufu mu bitera ingufu twabonyemo ibinyabijumba cyangwa ibinyamafufu ubu hazamo ibijumba hazamo imyumbati hazamo amateke hazamo ibikoro hazamo ibirayi ibyo byose bigomba kubonekaho kandi hakongera hakabonekaho noneho ibyubaka umubiri ibyubaka umubiri hazamo ibyo twita ibinyamisogwe cyangwa n'ibinyampeke ubwo ni umuceri hakazamo ibishyimbo hakazamo amashaza hakazamo ingano hakazamo n'inyama inyama nazo zibarirwa mu gice cy'ibyubaka umubiri mu birinda indwara rero bishobora gufasha wa mubiri kwirinda indwara harazamo za mboga hakazamo n'imbuto imbuto mu kigo ni ibintu bisa muzita ibyamwa ndumva cyangwa refurubi ibyo byose bigomba kuboneka ku ndyo yuzuye ibyo bishobora kugufasha ubashije kubikurikiza neza rwose nta kibazo cy'indwara zitandura ushobora guhura nabyo kereka aho ikibazo cy'imitegurire y'ayo mafunguro ukajya uyategura nabi ukaba washyiramo amavuta ndengakamere ibyo nabyo birashoboka ko hari ikindi kibazo gishobora kuba byagutera ariko ubashije kubifungura neza ku gipimo gikwiye ukabifata kenshi rwose byagufasha kwirinda indwara zitandura ziterwa n'imirire urakoze cyane gratien nawe turi kumwe ku yindi murongo wa telefone y'ikaze muri muri isanga gratien uratwumva gratien
yego ndabumva buke buke nta ngorane twashobora kuvugana uherereye he
ndi mu burundi mu ntara ya kirundo komine vumbi komine vumbi akabazo kawe
bo je nari nabonye muri mu kiganiro muri isanga cyerekanye umenga no gufungura neza
akabazo kawe turakumva turakumva baza akabazo kawe gratien
mwumva sindiko ndabumva neza sindiko ndabumva neza twe turakumva baza ikibazo cawe ndumva gratien tudashoboye kubandanya twumvikana nuko rero peter ah, uravuze ati isahani ikaba ko u- ubwoko bwose bw'ibifungurwa ku buryo byuzuzanya ni ukuvuga ko mu gitondo nimba ugiye gufungura ufata ukabishirako byose saa sita wasubira mu ijoro ugasubira cyangwa kimwe uragifata mu gitondo ikindi ku mugoroba ikindi saa sita
Eh, ni ukuvuga eh, byaba- biba byiza buriya eh, reka mpitemo naho mvugana ya masaha meza cyangwa igihe cyiza cyo ku- cyo gufungura Eh, buriya abantu benshi bajya bakora ereri ugasanga mu gitondo abantu benshi ntibakunda gufata ifunguro rya mu gitondo kandi iri funguro rya mu gitondo niryo rifite umumaro cyane ku mu- ku mubiri w'umuntu cyangwa ku buzima bw'umuntu kuko akenshi usanga ari rwo uba ugiye mu kazi k'ingufu ari rwo uba ugiye gukoresha ubwonko gutekereza cyane Eh, mu gitondo ubundi wagombye buriya kurya ugahaga ukavutura rwose ukumva umeze neza ari ariyo mpamvu mu gitondo ugomba kwibanda cyane kuri bya bintu bitera ingufu imyumbati ibirayi ibijumba y'amateke mu gitondo uka- ugasa n'ubyibandaho cyane ukabirya ukabihamya rwose nk'umuntu ugiye mu kazi gateye ingufu Eh, na- ifunguro rya mu- ifunguro rya mu gitondo rero rifatwa buriya hagati ya saa ya saa kumi n'ebyiri na saa mbiri niho rifatwa Eh, noneho ifunguro rya saa sita rigafatwa hagati ya saa sita na saa munani rigomba kwibanda noneho byo kubyubaka umubiri Eh, ushobora no gushyiraho wenda n'ibitera imbaraga ariko bitari byinshi ariko saa sita ugomba ko- gushyiraho ibyubaka umubiri cyane bikaba aribyo biba byinshi ndetse na za mboga n'imbuto ukabasha nabyo kuba wabishyiraho ariko mu gitondo ho cyane ugomba kwibanda ku bitera imbaraga nk'umuntu ugiye gukoresha akazi Ah, dufate nk'urugero mm, hari nk'abantu usanga bakora imirimo y'ingufu abakanishi ah, abakarani cyangwa n'indi abahi- abarimyi na- nabo barimo n'abandi bantu benshi bakora imirimo y'ingufu ariko n'abandi bafite indi mirimo yindi ishobora gutekereza kugira gute nabwo baba bagomba gusa n'abibanda kuri bya mfungurwa noneho nijoro buriya nijoro ntabwo ari byiza cyane kurya nijoro ntabwo burya two- ubu- two- buriya ntabwo ubundi abantu tuba twemereye kurya nijoro Eh, uretse abantu bemerewe kurya nijoro buriya habamo ah, abadamu ababyeyi batwite ababyeyi bonsa abana batoya n'undi muntu wese wabyandikiwe na muganga nijoro ubundi wagombye kurya ibiryo bikeya wagombye kwinywera ka cyayi ukifatira wa mugati nk'umuntu ugiye kuruhuka kugira ngo uhe n'umwanya igifu kibashe kuruhuka igifu esto, igifu ni esoma Yego.
kibashe kuruhuka kibashe noneho gusya bya bindi byose wabashije gufungura Eh, nk'akarorero u- uzarebe nk'umuntu wafunguye nijoro akarya cyane agahaga u- u- ntabwo abasha gusinzira arabarwana na bya biryo byongeye bikananeza n'igifu kandi nijoro nibwo igifu cya kibonye umwanya wo kwitonda mu gusya bya bindi wafunguye ariko abantu ubu muri ino minsi abantu turabicurika ahubwo ugasanga mu gitondo twifatiye ah, i- icyayi n'umugati ah, tukigendera kandi ugiye mu kazi kari buze gu- gu- gutuma ukoresha karori nyinshi cyangwa ukoresha ingufu nyinshi Eh, ariko ubundi ni uko nguko biba bigomba kugenda Mhm. hama kuri ivyo ah, i- imbuto mu rwanda ni imbuto mu burundi n'ivyamwa zoza umuntu akwiye kuzifungura gute hari habo mpora mbona bamwe bavuga ngo vyiza ngo zifungura imbere yo gufungura ivyo kurya bindi bisanzwe abandi ati ndabihereza ko umwanya mwiza wo kubifata ni gute ku rugero rungana gute kangahe ku munsi Mm.
Mhm.
ni ukuvuga hari amakosa menshi abantu dukora sinzi niba nabyita ko ari nk'ubusirimu cyangwa iki ubundi kirazira ntibyemewe ku- kurya imbuto ukimara kurya ariko uyu munsi umuntu amara gufungura ukuntu ahita afa- afata imbuto komu deseri ahise arya ntabwo ari byiza ubundi imbuto zagombye gu- gufatwa nibura mbere mbere yo gufunguraho isaha imwe cyangwa nyuma yo gufunguraho nibura hagati y'amasaha abiri cyangwa atatu impamvu ni iyihe byagira inga- bigira izihe ngaruka igihe ufunguye eh, igihe ufashe eh, imbuto ukimara kurya ingaruka bishobora kugutera eh, bishobora kugutera n'uburwayi bugiye butandukanye Eh, ni ukuvuga i- iyo umaze gufungura amafunguro yawe asanzwe eh, hari umwanya amara igi- ah, igifu ki- kiri hari kuba igogorwa ryayo igogorwa ni nka digestion di- digestiyo icyo gihe ukihita urenzaho za za mbuto y'amafuwi rero eh, imbuto zo kubera ziba zoroshye eh, zi- zi- zi- zi- zitwara umwanya mutoya kugira ngo habe digestion cyangwa igogorwa ryabo mu gihe zitegereje ko noneho haba igogorwa rya ya mafunguro bya biryo bindi wariye icyo gihe wa mutobe wazo utangira mu nda ikaba icyo bita ferimentasiyo zigatangira kuba zahira mu nda icyo gihe ukazasanga biguteye indwara zitandukanye bishobora kukwangiriza umwijima ugasanga ugize ibibazo nk'iby'umuntu w'inzoga zinakomeye kandi utanazinywa urumva rero ntabwo biba ari byiza ko uhita ufata imbuto uhita uzirenza ku biryo ako kanya
byiza urabanza ukabyihorera rero hanyuma urugero nabyo wobifata ku rugero rungana gute
ku rugero ushobora gufataho imbuto bishobora kuba byiza imbuto byaterwa n'izo arizo ariko uko wazifata kose zigupfa kuba zigiye zitandukanye kuko imbuto ziratandukanye habamo imineke iriya bita imivi mu kirundi habamo amaronji habamo marakuja habamo ibinyomoro imbuto zigiye zitandukanye nubwo ubundi batubwira ko umuntu niba yagomye gufata ubwoko butanu bw'imbuto ku munsi nibura buri bwoko ukagenda ufataho rumwe rumwe rumwe rumwe bishobora kugufasha rwose
inga tubanze tuje ku murongo wa telefone hama tuce tugaruka kuri ibyo by'imbuto gato teresiyo uratwumva teresiyo
ndabumva nabi ndabumva neza uherereye sinzi ikibazo kiri mu buhinga bw'ibyuma uherereye he gateresi
yego nagomba kubaza umutumire kumbure sinakurikiranye ikiganiro ariko ikibazo nari ifise muri ko muravuga ku bijyanye n'ibifungurwa bifise ingaruka nziza ku mubiri w'umuntu akabazo kanjye rero nari ifise naka hariho abavuga yuko gufungura inyama z'umurengera biteye ikibazo hakaba rero hariho n'abandi bantu rero bavuga yuko bafise ibifungurwa bashobora guhingura nk'inyama na cyane cyane ufatiye ku gifungurwa cy'isoya barashobora kuguhinguramwo inyama ibintu bimeze nk'inyama gutyo umuntu acihereje bigaheza bikagenda neza rero akabazo nari ifise ni aka mbega none umuntu yofungura urugero rw'inyama rungana gute kugira ngo ntibimutere izindi ngaruka biturutse kuri izo kuri icyo gifungurwa cy'inyama ikibazo cyanjye nari ifise n'icyo umutumire kumbura iyo twishyura urakoze uherereye ga teresi teresi teresiyo uratwumva teresiyo ntakiri ashobora kuba yagiye nako mbaza aho uherereye biraturyohera iyo tumenya abo tuvugana aho muri uherereye he je mperereye i burundi ku mugwa mukuru wa politike igitega igitega guma ku murongo akwishure rero kubera ko ndazi ko igitega ntiturashobora gusubira ku muri fm zacu uh, peter wumvise akabazo ka teresiyo mu vy'inyama ikibazo cye nacyumvise ku bintu bijyanye n'inyama byaterwa n'ubwoko bw'inyama ariko inyama dukunda gukonsera cyangwa kugira inama abantu gukoresha inyama z'umweru kurusha gufata inyama zitukura kuko inyama zitukura kuzirya kenshi nazo zishobora gutera ibibazo bigiye bitandukanye ku magara y'abantu byaba byiza bakunze gukoresha nk'inyama z'umweru iyo tuguze inyama zera cyangwa inyama z'umweru ubwo ubwo ni nk'inyama z'ifi inyama z'inkoko izo ni zo nziza cyane kurusha inyama zitukura inyama zitukura ubwo ni ziriya z'inka z'ihene z'ingurube nziza cyane ni ziriya z'umweru hanyuma hari iyindi yari avuze ati hari uburyo hari ibindi bintu bashobora gutunganya bishobora kuza kunganira za nyama kuko birahari n'izo ngaburo tugenda tunazigira yaravuze nk'inyama za soya hari inyama bita tofu zikorwa muri soya ziriya nazo ni efikase cyane cyangwa ni ingirakamaro cyane ku buzima bw'umuntu ziriya nyama za tofu zikorwa muri soya hari n'indi ngaburo tugira wenda muri kino kigo cyacu twahoze tuvugaho hari ingaburo yitwa sirurina siturina ni ingaburo bakora mu ma arige ama arige barayahinga bakayikoramo ingaburo yitwa siturina ishobora kuba yasimbura inyama kuko usanga n'intungamubiri zikubye inshuro nyinshi nyinshi cyane iziboneka mu nyama kandi ukaba wizeye yuko ushobora kuyifata igafasha umubiri kongeramo ya maporoteyine ya mavitamine washobora kuba wakura mu nyama ku bwikube bwinshi cyangwa burenze cyane
ego teresi ugira umunsi mwiza teresiyo yamaze kugenda ngarutse kuri ako kantu k'inyama ga pita none ko hariho abavuga ngo hariho ah, nk'aba- nk'abashaka gutakaza ibiro bakavuga ngo ah, iyo regime yita- yitwa kito sinzi ko urayumva bakavuga yuko ahubwo iyo ufunguye iryo- izo nyama gusa cyangwa ugafungura inyama nyinshi ukihoza ibindi bintu birimo nk'ibiraya n'imiceri bishobora kugufasha gutuma guta ibiro bagaca bagiraho bavuga yuko byoba binatuma umererwa neza mu mubiri gusumba ibyo wacu ubizi ko
Eh, bo, eh, ibyo urumva ibyo byose bishobora kugendana na na na n'ibipimo cyangwa se na na gurupe sange yawe n'abandi ibyo byose ubwo ubi- ubihabwa n'inama bigendanye na wa nutritionist cyangwa wa muhanga mu mirire wawe ugukurikirana niba ushaka kumenyera ubwoko wakoresha urwego rw'ibisoro nawe ashobora kumenyera ubwo buryo bwo kuba wakoresha wenda izo nyama cyane ngo byaterwa neza neza n'uko zingana ariko byose bigenwa n'umuntu ugukurikirana bitewe eh, na- na- n'ubwoko bwawe bw'amaraso se bitewe n'ibindi bipimo yasanzwe ufite ibyo byose nabyo birashoboka
turafise modeste ku yindi murongo wa telefone modeste ikaze
bwo murakoze Eh, uherereye mode
iherereye mu rwanda mu karere ka gatsibo haravugwa amakinga aho gatsibo
gatsibo turaho imvura iragwa nta kibazo Mm, ag- utubazo cawe ca- canke akabazo kawe kwa pita twagutumiriye
eee urabona bahoze muvuga nyine ko ku bintu bijyanye n'imirire n'uburyo umuntu yabona imirire irwanya indwara ariko ubu iyo witegereje usanga nk'ikintu kijyanye wenda n'ibikomoka ku matungo ikintu kijyanye n'ibikomoka ku matungo gikunze guhenda ari amata inyama ikibazo nari ifite nk'ibintu by'ibiribwa bikomoka ku bimera bifite vitamine wenda zi- zijya kumera nk'izi- nk'iz'ibikomoka ku matungo byaba ari nk'ibiki ikibazo nibaza
Eh, akabazo kawe jesi ndagatawe uburyo neza wenda u- uriye uriye wenda tuvuge wenda n'igitoki gifite vitamine nk'izi wariye inyama ibyo bi- ni muri ubwo buryo nabazaga Mm, guma ku murongo twumve pita yicaye ivuga pita
yes nacyumvise ikibazo cye aragira ati hari ibihingwa bishobora guhatimura urabona ko ibikomoka ku matungo eh, bihenze cyangwa bizinze ati nta mafunguro ashobora gufata ashobora ku- kuba yagira umumaro eh, nka bya bikomoka ku matungo birahari birahari ariko ntabwo icyo gitoki yari avuze kizamo kuko eh, igitoki ntabwo kiri buzemo ahubwo turi buze kureba muri bya byubaka umubiri kuko twabonye yuko inyama ziza mu mu byubaka umubiri turaza kureba noneho ibindi biri muri mu cyiciro kimwe na bya byubaka umubiri ubwo niho hazamo ibishyimbo buri bishyimbo ni byiza cyane byo bishobora kugira intungamubiri zenda gusingira hafi z'inyama hakaza eh, ibinyamisogwe byose muri rusange ariko cyane ibishyimbo Eh, bi- ushobora kubifata bikaba byiza cyane ku kuba byafasha ku bintu bijyanye no kuba byakunganira umubiri naho ku bijyanye wenda nk'amata amata nayo ndakeka nko mu rwanda ariko amata ah, agera- agerageza kuboneka leta yaranadufashije tuba hafi ishyiraho uburyo ah, bu- butuma buri munyarwanda bu- buri muturage ashobora ku- kugira inka icyo gihe rero amata ndakeka mu rwanda abona ahubwo ikibazo wenda mu rwanda dusigaye tugira ni uko uzasanga akenshi abantu eh, bafite ya nka ah, inka ugasanga irakamwa ahubwo ugasanga amata barayajyana ku isoko bakayagurisha kurusha kuba bayaha abana kurusha kuba bayakonsoma nicyo kibazo abantu turi guhura nacyo cyane nibyo nigeze kuvugaho ko ikibazo gishobora kuba mu myumvire ariko ubundi usanga ryose biba bishoboka
yego modeste nibaza ko hatahuye
ego nabyumvise murakoze ubwira umunsi mwiza ngaho mu rwanda
ego namwe louis uragarutse ngo hariho akabazo utatomokeho
byaciye bicika mutari bwanditse Ni- ni icahe tutakwishuye
ibyo bijyanye no gufungura neza ntimwa- mwari mugira mu bimbarire hama bisa biraciye reka reka bakugumize ku murongo ushaka kumenya ingene wofungura neza muri make yego eh, peter wihangane gatoya mu burundi Eh, fm ntacyo.
kora tutazifise biragorana Ntacyo.
hariho abadufatira hagati Ntacyo.
na hagati yego mwishure muri make tusa n'abariko baranaja ku musozo w'ikiganiro n'isawa ngira ngo biraca biba no gusozera mu mwishure muri make ungene umuntu yose afungura neza
Eh, hari hari ibyo nabanza kumenya kugira ngo menye uko namubwira wenda amafunguro yajya afata ariko kuko wenda umwanya uba ari muto ntajya kubimubaza ngo kugira ngo mumenyere amafunguro yafata ariko namugira inama nibura kugerageza kurya ya ndyo yuzuye nyaboneka akibyuka mu gitondo jya ubanza nibura unywa amazi unywa amazi ahagije amazi buriya nayo agendana n'ibyo umuntu afite baragenda kuvuga ngo hari ibyo tubanza kumenya hari amakuru tubanza kumenya ku buzima bwawe ariko muri rusange nubwo ntazi ibiro byawe gerageza kunywa amazi ahagije nibura deritire mu gitondo cyangwa nubwo wanywa deritire litiro imwe mu gitondo ukabanza ukayinywa nyuma yaho haciyemo nk'iminota mirongo itatu cyangwa isaha ushobora kuba wafata noneho ya ndyo yuzuye ariko ukibanda ku bitera ingufu ubwo mu bitera ingufu uzibanda kuri bya bindi navuze bya bijumba wibande kuri bya bintu by'ibinyabijumba muri rusange ubwo hazanwa amateke hazanwa ibirayi hazamo ibikoro n'ibindi byose nurangiza wongera gufata ifunguro ryawe nibura mu saa sita wirinde kuryagaguramo hagati bya bindi umuntu agira gutya wacica ahantu hari amandazi ukaba urariye wagera wagera ahantu hari boroshete ukaba urariye wagera ahantu hari amacapati ukaba urariye ntabwo ari byiza kuko bigira ingaruka ku buzima harimo wa mubyibuho ukabije bituma n'igifu kinanirwa kuko ntikibasha kubona umwanya wo gusya ibyo ibyo wabashije gufungura noneho ku mugoroba rero byaba byiza sorry saa sita muri aya masaha tujya ufata ibiryo yuzuye noneho ushyireho byose ariko wibande ku byubaka umubiri mu byubaka umubiri ubu harimo bya bishyimbo harimo bya binyamisogwe harimo y'amashaza harimo inyama nayo ushobora kuyishyiraho nta kibazo wongere gufata ifunguro ryawe nimugoroba nimugoroba saa saa moya noneho byaba byiza aho ufashe ifunguro ryoroheje ushobora kunywa icyayi ukifatira n'umukati wawe rwose waba ufunguye neza ibindi wenda byimbitse sinzi niba naza gutanga kontanite ko ngira hari uburyo njya gufashiriza abantu onurayini batandukanye ku isi hose hari uburyo ngira bwitwa baza muganga onurayini aho ngira na peji kuri fesibuku abantu banyandikira haba kuri watsapu haba kuri iyo peji ukaba wanyandikira noneho tukaba twavuganira mu gikari cyangwa mu bogisi ukambwira yitwa gute yitwa gute yitwa gute iyo fesibuku yawe ni peji ya fesibuku yitwa hari iyitwa rabone sante hari n'iyitwa baza muganga onurayini tivi ushobora wenda nza gutanga na nimero iba kuri watsapu ndangira abantu benshi nakira ibihugu bitandukanye ndaha na regine abafasha rwose
yitange byihuta hamaluwe tumusezere
ok nimero yanjye ni pisi desa senkansi y'abakanye agasaraba magana abiri na mirongo itanu ubundi ni karindwi umunani umunani karindwi karindwi cumi n'umunani umunani gatatu urakoze ruyi watomokewe ubunye ibyo utatomokewe nimero wayumvise uzomurondera mu gikari wa mugani wiwe ruyi turaca ndabumva neza
nakubwiye nti uzo wumvise ibyo yakwishyuye utatomokewe nimero yayitanze uzomurondera ukwiwe urakoze ugira umunsi mwiza asher nawe uratwumva asher uratwumva uherereye he
wagenda kandi winyene uya we twagusezeye genda sosuye reka dufate hashere nawe kumvuga ngo wa telefone wundi witwa yego ashere uratwumva hari ikibazo muhinga bw'ivyuma diyodone ashere aracariko ashere uratwumva ashaka ntituriko turamwumva neza hanyuma gapita um, izangabu za suplema wavuga inyongeza mfunguro zozo bite vyazo umuntu akwiye gufata izingana gute akazifata izahe yisunze iki
ziriya ngaburo cyangwa bino bice bigize iriya ndyo yuzuye yego
ni ukuvuga uburyo bwo kuzifatamo ni ubusanzwe ni ubusanzwe ibintu bisanzwe ahubwo icyo ugomba kumenya ni ukumenya ngo ese ndisunga igihe cyo kuzifatira nk'uko nari nabivuze mu gitondo hari ibyo ugomba kwibandaho cyane kurusha ibindi saa sita nabwo hari ibyo wibandaho kurusha ibindi naho ubundi ni ibisanzwe rwose icyangombwa ni uko ugomba kumenya ko ibyo bintu bitagomba kubura kuri asiyete cyangwa ku isahani yawe ukabihorana rwose byagufasha kugira imyitwarire cyangwa disipurine nziza mu mirire yawe bigatuma ugira amagara meza hariho akandi kantu gakunze kugaruka mu bibazo guteka imboga wabicaye ko ku masonga zosha ntizosha cyane zosha hagati na hagati biriya bindi byose urabireka bigasha cyangwa urabireka ntibishe cyane rwose kugira ngo bize bigumana ako kanovera
ni ukuvuga hari buriya n'uburyo bwo gutegura amafunguro nabyo bishobora kugira uruhare muri ibyo bintu by'imirire dufate nk'urugero nk'imboga imboga ubundi imboga ubundi zigomba guhekenywa kuzirya ari mbisi niko ubundi byakagombye dufate nk'urugero nka karoti buriya karoti si byiza kuziteka karoti wagombye kuzihekenya amashu wagerageza kuyahekenya n'izindi mboga biba byiza wazihekenya ariko utazihekenye nibura ushobora kuzifata ukaziteka ku muriro mukeya zigakubitwa n'umuriro muke cyane zigikubitwa n'umuriro ukazirya zitangiye ngo zishenguke cyane kuko iyo zashengutse cyane niho hahandi uzasanga amaproteine cyangwa amavitamine wari uzikeneyemo uzasanga yapfuye nigeze no kubivugaho kare sinabirangiza ni na byiza buriya kuzi kuzifungura memu n'imbuto uzasarura uwo munsi kwa kundi ujya gusarura sori guhaha nk'imboga cyangwa imbuto ugasanga zimaze iminsi itatu zisaruwe kuriya kuntu zimara igihe zaranambye deja ziba zaramaze gutakaza wa mwimerere wazo zaratakaje bwa buziranenge bwazo ugasanga ibyo wari ukeneye n'ubundi byamaze kuvamo n'abantu bashyira ibintu mu mafirigo nabyo reka mbivugeho abantu bashyira imboga imbuto mu mafirigo ugasanga habaye denakirasiyo zitakaje umwimerere icyo gihe uko zimaramo iminsi zimaramo iminsi byose ni cya kimwe none uzazirya uzi ngo hari icyo zije kukumaraho usanga zije guteza ikindi kibazo ibyiza rero umuntu yozibika hehe ari nk'aba usanga basuma iby'iminsi myinshi
ntabwo ari byiza gusuma iby'iminsi myinshi suma ibiti by'uwo mwanya mukabikoresha bigashira naho nusuma iby'iminsi myinshi ni hahandi uzasaba kujya kuzibika mu masigo ni hahandi uzabishyira wenda ahantu ugasanga byanambye n'ubundi ugasanga ibyo wari ukeneyemo ugiye kubifungura byaramaze gushiramo aho ugasanga urimo ni nk'imyanda yindi urimo urashyira mu mubiri yego pita rero turi ko turasa nk'abasozera kino kiganiro akajambo kawe ka nyuma ku bariko baratwumva ingene bubungabunga amagara yabo neza biciye mu byo barimye mu byo bafungura n'ingene babitegura
ijambo rya nyuma nabwo abakurikiye ijwi rya amerika muri kano kanya ni ukugerageza nyaboneka kwibungabunga cyangwa kubungabunga amagara ya twese nanjye ndimo tugerageze kubungabunga amagara yacu kuko buri igishoro dufite igishoro cyangwa kapitari dufite muri ubu buzima kuri iyi si ni ubuzima udafite ubuzima nta hantu waba uri kujya ibyo waba uri gukora byose waba uri kuruhira ubusa gerageza ufate umwanya mwiza wo kuruhuka gerageza kugerageza gufata ya ndyo yuzuye muri rusange ugerageze kwikurikirana kuko biragufasha ko nigeze kubivuga ngo hari umuhanga wavuze ngo turi ibyo turya n'igihe tubirira ibyo turi kurya uyu munsi nibyo bigena ko uzagira ubuzima bukurinda gusaza imburagihe ubuzima bukurinda guhora urwaragurika kuko iyo uri kurya neza ugerageza kurya indyo yuzuye niho hahandi uzasanga umubiri ufite ubudahangarwa ufite iminite ni hahandi bishobora kuba byazakurinda kandi guhura na za ndwara zitandura nka za diyabete umuvuduko ukabije w'amaraso ibyo byose rero nagira inama abadukurikiye kugeza kwikurikirana ikindi bajye bagira n'umwanya wo kwegera abahanga mu by'imirire abahanga mu by'imirire turahari kugira ngo tubafashe nyaboneka nk'abari mu rwanda buri kigo nderabuzima cyangwa se bisanzwe ifite umuntu ushinzwe imirire hari abajyanama b'ubuzima abo bantu bose barahari ndakeka wenda no mu bindi bihugu abadukurikira bari mu bindi bihugu naho hantu barahari wenda ni burundi ndibaza bahari mwabegera abo bantu bakajya baguha inama ukamenya kwikurikirana ukamenya ngo ese ko ndi kurya amavuta kenshi umubiri wanjye aya mavuta yose urayakeneye nta yandi wari usanzwe ufite ese ko ndi kunywa isukari buri mwanya ndi kunywa ibintu birimo isukari ese isukari mfite mu mubiri irakenewe urakoze cyane kugira ngo tubashe
kwikurikirana urakoze cyane hakizimana pita tukibutsa yuko mukora mu kigo dinafama internationale i kigali mu rwanda ejo nitwongera kubitura kugira ngo muduhe umuco ku by'imirire myiza n'uburimyi muzotwitabe
leta irahari cyane rwose kugira ngo dufashe abakurikira ijwi rya amerika yego abandi dushimira ni mwebwe inshuti bakunze mwariko muratwumviriza muherereye igana ino ku isi yakoze diodone cubahiro yegeranije amajwi yacu yadufashe guhamagara abatandukanye muhinga bw'ivyuma na enjeniyeri bari bari kumwe kuri mikro yari diana ninahazwe n'abateguriye nongera ndabashikiriza muri isanga y'uno munsi mushobora kongera gusanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mubandanye kuryoherwa n'urutonde rw'ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya ibiganiro byacu bica bibandanya